Mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ababyeyi ntitwigeze tubwirwa iyo decision yafashwe na minisiteri y'uko abana babwiza gutanga amafaranga kuko abo bana batanze amafaranga n'ababyeyi bayatanga si abana kuko abana nta kazi bafite uyu ni edouard ndikumasabo arongoye komite y'ababyeyi barereye mu gihugu c'u burundi yamiriza ingingo y'ubushikiranganji bujejwe ivy'indero muri ico gihugu itangisha amafaranga azokora amatora ya bibiri na mirongo ibiri ku bana b'abanyeshure iyo nkuru iri mu zo tugarukako handi hato murabe hafi y'amaradiyo yanyu ariko ndabanza nkababwira mbere kuja ku idonido y'izo nkuru nce iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntahinze ndababwira ko guhagarika ivy'agategekanyo ibikorwa vya leta muri leta z'ubumwe za amerika bigeze ku munsi wa gatandatu kuri uno wa kane mu gihe ata kimenyetso cerekana ko hari umuti ugiye kuboneka vuba perezida donald trump yavuze kuri iyo hagarika ry'ibikorwa vya leta ku munsi wa kabiri ko rizobandanya gushika ahawe amafaranga asaba yo kubaka uruhome ku rube amerika ihana na mexique trump yavuze ko ibihumbi amajana vy'abakozi ba leta barungitswe iwabo ku bw'iryo hagarikwa ry'imirimo bakeneye uruhome naho ata nsobanuro yatanze z'ivyemeza inama nshingamateka na sena zitezwe gusubira ku mirimo kuri uno wa kane ihagarikwa ry'akazi ka leta rishobora gushika mu kwezi kwa mbere itariki zitatu igihe umudemokrate pelusi ariho bitegekanije ko atangura amabanga y'umukuru w'inama nshingamateka mumenya ko trump asaba miliyaridi zitanu zo kubaka uruhome rugabura urubi amerika ihana na mexique abashingamateka b'abademokrate bamuhaye umuriyaridi umwe n'amamiliyoni amajana atatu vy'amadolari yo gucungera umutekano kuri urwo rubibi Perezida wa Amerika Donald Trump uh, hamwe n'umutambukanyi we Melania Trump aragendeye abasirikare ba Amerika ejo bari muri Iraq bari muri Iraq ubwo rugendo barukoze mu ibanga umushikiranganje yaje kumenyesha amakuru mu biro vya Perezida Trump Sarah Sanders yavuze ko bagiye muri Iraq mu ijoro ryo kuri Noel kugendera abasirikare ba Amerika n'indongozi zabo kubashimira ku bikorwa vyabo no kwitanga kwabo kandi yabifurije Noheli uru rwabaye urugendo rwa mbere akoze nka perezida mu karere karimo intambara Trump nta mutegetsi n'umwe wa Iraq babonanye muri urwo rugendo rwiwe ariko yaravuganye kuri telefone n'umushikiranganje wa mbere wa Iraq kugendera abasirikare ba Amerika bari ku rugamba n'umugenzo ku bakuru ba Amerika aho baja kubaremesha ubushikiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi buvuga ko hari abasirikare ba Amerika baharugwa mu bihumbi bitanu n'amajana abiri muri Iraq abashingamateka muri israel baremeje ejo kuwa gatatu gusesa inama nshingamateka na nkeguza amateka bemeza kandi gutunganya amatora mu gihe ayari ategekanijwe hari hasigaye amezi atandatu ngo abe ni ukuvuga ku itariki ya cenda z'ukwezi kwa kane umwaka uza abashingamateka bavyemeje ku majwi ijana n'abiri kuri babiri inyuma yaho kuwa mbere vyari vyemejwe n'urunani rushigikiye mushikiranganje wa mbere benjamin netanyahu abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi ntibashoboye guhuriza hamwe ku itegeko rikomeye ryerekeye gushira abayahudi baba orthodoxe mu gisirikare bituma bemeza gutunganya amatora ivyumviro biva mu banyagihugu vyerekana ko umugambwe wa Netanyahu usa n'uzotsinda ayo matora ariko ayo mahigwe ashobora guhura n'intambamyi mu gihe umushikiriza amanza mukuru wa Israeli yokwemeza gukurikirana Netanyahu radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose hanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze abakorera mu isoko ridandarizwamo ibitungwa ahitwa rugari ni mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda bavuga ko bariko bakora bahomba kuko isoko ryabo ritubagiye ndetse rikaba ridafise ibikorwa remezo nkenerwa inzego z'ubutegetsi zo zirabizeza ko bitarenze umwaka uza wa bibiri n'icenda wa bibiri na cumi n'icenda iryo soko rizoba ryubatswe mu buryo bwa kijambere inkuru irambuye na mugenzi wacu mu rwanda temistocle mutijima urahombye cyane nk'ubure ugeze hariya hepfo wasanga abantu bose biviriyemo inka zasigaye zonyine mu isoko riragera haragura inyerere ikubita ipfukamiro hasi ndangikireho undi muntu cyangwa se nyihembere n'ingorofani ni bamwe mu bacuruzi b'amatungo bakorera mu isoko rya rugari riherereye muri nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda baragaruka kuri zimwe mu ngorane bahura nazo bitewe n'uko iryo soko ritubatse mu buryo buboneye ni isoko mpuzamahanga ry'amatungo rihurirwamo n'abanyarwanda bo mu turere twa rusizi na nyamasheke n'abakongomani baturutse ahanini muri teritwari ya kabare no ku kirwa cy'ijwi mu ntara ya kivu y'amajyepfo ndetse ryajyaga rinaremwa n'abarundi mbere y'itituka ry'imibanire y'ibihugu by'u rwanda n'uburundi kuba iri soko ritubatse mu buryo buboneye ariko biragira ingaruka ku barikoreramo bidasize n'abarituriye nk'iyo twugamye gutya inka ziracika bakaduca abaturage amafaranga kubera itanubatse nyine ngo zigume mu gipangu niba imvura iguye ngo zigumemo ugasanga nabyo ni ikibazo zirona zamara kona mbo wajya kwivuga ku mutekano umutekano nyine ukamuca nk'ibihumbi bitanu wowe nyiri imyaka bakaguha nka bibiri nabo bagasigarana bitatu ikiyongera kuri ibyo abo bacuruzi bagaragaza ni imiterere y'iri soko n'aho riherereye bituma bagwa mu gihombo cyane cyane mu bihe nk'ibi by'imvura nk'ubu babona nk'imvura yaguye hanyereye muri iyo hanyereye mukongomani kugira ngo aze atugurire bisaba taransiporo kugira ngo ugere ku kivu ubwo iyo taransiporo yarimo atugurira inka bisaba kubanza kugira ngo ayikore bityo nyine tugahendwa bitewe n'uko ritari hafi y'aho bazuririza ku mafaranga ari kugurira ifu ku kivu bashobora kuyikata nka makumyabiri cyangwa se cumi na bitanu iri ahangaha bitewe n'ikibazo cy'ibikorwa remezo bifasha mu buhahirane mpuzamahanga bidahari abacuruzi baturuka muri Kongo bo baragaragaza inzitizi zishingiye ku mikoreshereze y'ifaranga nka kimwe mu bibagora kure kwetu dufasha amafara kongole twiwacu dukoresha abanyekongo iyo tugeze mu Rwanda rero duhura n'ikibazo cy'uburyo twavunjisha ayo mafaranga ngo tugure ariko haramutse hari aho bavunjishiriza hafi aha biboroheye abacuruzi bajya bajyayo bakavunjishiriza hano rugari hanyuma tukagura izo nka nta kindi kibazo ntabwo twajya tunyura kamembe tujyanywe no kuvunjisha abacuruzi bagenzi bacu baratwihererana bakatuvunjira uko bashatse bakabana duhombye nibura nibadushyirireho ibiro byo kuvunjishirizamo byimuka ku buryo bajya bakora ku munsi w'isoko bagasubirayo gutyo gutyo abo baturage bavuga ko hashize imyaka irenga itanu inzego z'ubutegetsi zibasezeranya ko isoko n'ibikorwa remezo bijyanye naryo bigiye kubakwa ariko amaso yaheze mu kirere bakongera gusaba rero ko ibyo byakorwa twebwe twakwifuza ko batwubakira isoko ryubatse neza ku buryo inka zitava mu rupangu ngo zigende inyuma naho si bisaba nyine ko batubwira ko yubaka isoko igakora imihanda nyine ubwo tukibaza isoko iyo ryasenyutse nyine ubwo nabyo tukabigiraho ikibazo isoko riramutse ryubatse uri kubakwa mu buryo bwa kijyambere ntabwo inka zinjiye mu isoko zashobora gusohokamo ngo zirukanke ziye konera abaturage imvura yagirwa ntihagire uva mu isoko bakugama bubakiye ku mpande banahagurira kuko mu nzu isoko riberamo bigatuma n'ubundi nta kibazo igihombo ntikibeho inzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke zo zirakomeza kwizeza abo bacuruzi ko bitarenze umwaka utaha bibiri na cumi n'icyenda isoko mpuzamahanga rya rugari n'ibikorwa remezo byaryo bizaba byamaze kuzura ubu rwiyemezamirimo yamaze kumenyekana uzubaka isoko icyo bagiye gukora ni ukwihutisha kubera ko ni n'igikorwa kiri mu mihigo y'abaturage b'akarere ka nyamasheke tukaba twizeye yuko uyu mwaka urarangira hari aho bigeze kandi mu mwaka utaha isoko rizaba ryarangiye ari isoko ry'inka ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye na rugari cross border market harimo aho bazarira harimo aho bashobora kuruhukira harimo aho bashobora kuryama hariho mabiro de change harimo ibintu byinshi uwo ni bwana kamari eme fabien utegeka nyamasheki iri soko rya rugari kuri ubu rihurirwamo n'abanyarwanda ndetse n'abakongomani ryagiye rivugwamo ibindi bibazo bishingiye ku ihezwa ry'abacuruzi b'abanyekongo hagashyirwa mu majwi bamwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda ko baba ari bo babiri inyuma icyakora inzego z'ubutegetsi ziravuga ko ubu ibyo bibazo byo byakemutse hasigaye ikirebana n'ibikorwa remezo gusa demisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
banywanyi bakunze ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi ya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dutandukire amakuru avugwa mu gisata c'impunzi duhereye mu gihugu c'uburundi aho muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani abarundi bahungutse bava mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca tanzania bangana ibihumbi mirongo itanu na bibiri bivugwa n'ishami rya onu ryitaho impunzi hcr abenshi muri bo bahungutse bava bahungutse basubira mu ntara zihana urube na tanzania mu buseruko no mu manuko bw'uburundi ishami rya onu ryitaho impunzi mu burundi basigura ko abarundi batahuka ku gushaka kwabo ari abava mu makambi ya ndutana mutenderi ibindi na mugenzi wacu fidel antoine sabimana kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abarundi bahungutse ku gushaka kwabo bavuye mu gihugu ca tanzania bangana ibihumbi mirongo itanu na bibiri nk'uko icegeranyo ca hcr ishami rikorera mu burundi kivyerekana abo barundi bagizwe n'imiryango ibihumbi cumi na bibiri n'ijana mirongo indwi n'umwe ibice mirongo itanu n'umunani ku ijana bagizwe n'abana harimwo amajana icenda na mirongo indwi baburanye n'abavyeyi babo muri abo ibiharuro dukura mw'ishirahamwe hcr ibice bibiri kuri bitatu vyabo baciye ku mipaka ya Kisuru mu ntara y'Ururi mu seruko bw'u Burundi no ku mupaka wa Mabanda intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi ivyo bihumbi birenga 50 vy'abarundi batahutse nabavuye mu makambi y'impunzi arahitwa Mutenderi district ya Gakonko na Nduta district ya Kibondo hose iri mu ntara ya Kigoma abenshi bavuga ko bahisemo gutaha kubera ubuzima bibabayemwo muri ayo makambi y'impunzi ari mu gihugu ca Tanzania muri komine Mishiha intara ya Cankuzo mu seruko bw'u Burundi bamwe mu batahutse barayaze n'ijwi rya amerika baravuga imvo zatumye batahuka njya baratugabanije abanja tsinganiki twaradupokera injya zindwi zibiri baca bazicamwo kubiri umva biri kumwe n'imboga n'amavuta n'umunyu n'ifu ibiro bine n'amagarama amajana atanu ku muntu ugaca ubirya indwi zibiri mu nzu imwe byaba bihetse iyindi ndwi ugaca wemera udafite rero gukora ako gafaranga utadandaza turonke ikintu ufungura tugiye gupokera twabibona izo njya ntizadushica indwi zibiri baduha nca ndiyumvira gutaha hariya twari tubayeho nabi wowe twari tubayeho mu buzu bumeze nabi imvura ikatunyagira abantu bamwe bagapfa nca duhitamo nyine umuntu kuza arigarukira by'umwihariko abigeme n'abagore bavuga ko bari mu bantu babangamiwe cyane mu makambi y'impunzi aho hari abagabo bashaka kwikika inyuma y'ubukene bubahanze babona nk'umuntu w'umukenyezi nka jena nagenje nyine se najyanye n'uwo muhira usanga nyine abantu b'abagabo nyine uri nk'umuntu w'umugore usanga abantu b'abagabo nyine emwe ngira ngo baratonda ni kuri burende wayi gusiturirako bagukorere nyine ibintu bitabaho nyine by'ubushurashuzi ugaca rero uvuga ati none je nkanje nyine nitahire sinze mererwe nabi mu nkambi abarundi bahisemo gutahuka baremeza ko bashyize ku gataka k'uburundi bakiriwe neza ntashye je banyakiriye neza nta ngorane nta kibazo cabayeho abategetsi nyine barakwakira kamwe kawayida ugashikira iwawe ho wasize kajono anatole umukuru w'umutumba wa mishiha komine mishiha intara ya cankuzo aravuga uko abo barundi batahuka bakigwa bashitse ku mitumbi wabo twe bashitse tumenyesha bamaze icumi n'abarongoye ubucimbire ko babonye umuntu yahungutse ko bashaza kumwanzura bigatuma mu rutonde tumwandike tange raporo ko hari ingo zahungutse habasha tubakira nta kibazo ivyabo mbega mwasigaye murabikurikirana kugira ngo ntihagire uwonona neza cyane ndetse kanatsinda bahunze bari kurikirana ibyaho kugira ngo ntihagire abasoma babyeyiba aho benshi bashaka kugira ngo babyitize cyangwa babigure kuguma twigisha bene igihugu ko umuntu azogura ikintu cy'umuntu yahunze ko azoba yibwe kuko igihe azohungukira azoshika yinji ashika mu bintu vyiwe iyigaragara mu cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu haseya nuko abataha benshi baturuka mu ntara za ruyigi muyinga cankuzo makamba na rutana igihuriweho ko n'izo ntara nuko zose zira n'urubibe n'igihugu kibanyi ca tanzaniya ku ruhande rw'ubuseruko n'ubumanuko bw'uburundi ikindi kiboneka muri ico cegeranyo ca haseya nuko impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu bakijijanya gutahuka inkambi ya nyarugusu iri muri distrikti ya kasuru naho nyene ni mu ntara ya kigoma ishirahamwe haseya ishami rikorera mu gihugu ca Tanzania bavuga ko abarundi bahungiye mu yandi makambi bakunda kungururiza mu nkambi ya Nyarugusu Nyarugusu ibamwo abarundi n'abakongomani bacanze hakaba hari n'abari mu mugambi wo kwimurirwa mu gihugu kigira kabiri c'ubuhungiro aho bajanwa mu bihugu vya Buraca nke Amerika abakurikirana ibintu n'ibindi bakavuga ko abarundi bahurumbira iyo kambi ya Nyarugusu kugira ngo barabe ko bogira amahirwe yo kuja muri uwo mugambi wo kwimurirwa i Buraya canke muri Amerika mucankuzo Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana rakenewe tuve mu Burundi ce tukubitira mu Rwanda ariko no butuvuga ivy'impunzi z'abarundi aho abarenga ijana baba i Kigali mu Rwanda ari bamaze kwitura ikigo gifasha bahuye n'ihahamuka kubera amabi bakorewe imbere yuko bahunga igihugu cabo ikigo kibakira gisigura ko abamaze kucitura ari abari barapfunzwe ababuze ababo canke abahohotewe bigatuma bagira ihahamuka ico kigo citwa Centre Gira umuntu cemeza ko ari abamaze gukira kuko bakiriwe bakongera bagakurikiranwa n'abahinga bazi kuvura ihamuka mu byumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru ikigo cyitwa Réseau Africain pour la paix la réconciliation et le développement durable kizwi nka Centre Gira ubuntu kiri mu kigo c'abihebeye Imana Centre Christus i Kigali cavutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka gitanguzwa n'abapadiri ariko ubu harimwo impunzi z'abarundi barimo abigisha muri kaminuza ivyerekeye politike hamwe n'abadokteri b'abaganga intumbero yaco no gufata mu mugongo kwitaho no gufasha impunzi z'abarundi zahuye n'ihahamuka biturutse ku mabi bakorewe imbere y'uko bahunga inyuma y'amezi ane icyo kigo kivuga ko kimaze kwakira impunzi z'abarundi zirenga ijana bahuye n'ihahamuka padiri Innocent Rugaragu atwara ico kigo Centre gira ubuntu aradondagurira ijwi rya Amerika ubwoko bw'ihamuka bamaze kubona tubona turamaze amoko atatu hari imwe bari yaravuye kuri torotire iyo barabonye nk'uko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba noneho bagahunga bakaza icyo gihe turama yabo naho iba yubakiye ariko nanone iyo bageze hano hari trauma yindi yiyongeramo trauma ya kutaba iwabo trauma ya kutagira famiye trauma ya kutagira akazi trauma ya kutagira abagenzi hakongeraho n'indi trauma y'ubukene ubuzima bo baramenyere kubamo akenshi buba ari ubuzima bwiza hano baza bagasanga ubuzima burahindutse ubwo nabwo hakiyongeramo iyo trauma ya kutagira ibintu bisanzwe byo kurya bihagije amafaranga ahagije yo kujyana abana ku ishuri amafaranga yo kwivuza amafaranga yo gufasha abagenzi n'abavandimwe barasigaye aho baturutse hakaba na trauma politike kumva ko badashobora kuparticipa mu gihugu cyabo hakaza rero no kwiheba bisanzwe bibaye bigiye muri muri spirituel kumva ati harya imana yeba igihugu cyarandekuye n'imana yarandekuye kugira ngo izo mpunzi zifate ingingo yo kwitura ico kigo bamwe muri bo baba basa n'abamaze kwiheba batagitora n'agatiro yamara padiri rugaragu asanzwe ariwe padiri mukuru w'ishengero katolika rya kristus avuga ko bagerageza kubitaho gushika bagarukanye icizere co kubaho kakubwira ati ngiye ntabwo nishobora kuryama ntabwo bishoboka iyo ndyamye mpita numva za nduru ya mipanga numva za nkoni bankubitaga ati nibyo bigaruka hari n'abaza akavuga ati ngiye yonje nkafata 30 minutes muri chapelle cyangwa 40 minutes ndasinzira ako naba niwe wanjye ijoro ryose ntazasinziriye nakumva ko mfite ahantu bashobora kunyitaho mfise ikibazo ati numva nshobora kuryama nkasinzira iyi trauma uko baba barayigize kiba cyarabibateye ntabwo ibaraje umunsi umwe nakwivura nuko twifashisha umu psychologue hari umu professeur wize science science politique ushobora guhuza amateka yabo ya politique ya mu Burundi ya muri Grand Lac ya mu nanjye nk'umupadiri nkagira role yanjye spirituelle akuretse nawe iyo role spirituelle nize resolution de conflit ubwo nanjye ndabafasha aho ngaho hagati nkabwiye nizi conflit bundi conflit nk'igiye mara igihe kingana gutya ushaka kuplanifiya ubuzima bwawe ugomba kubuplanifiya hari igihe conflit nk'ishobora gutinda ikamara imyaka ntabwo ushobora kureka gupuranisha ubuzima bwawe uvuga ngo izarangira ejo abitura ico kigo iyo ari bantawe nikora baronswa n'udufaranga two gutunganya imigambi mito mito yo kugerageza kwibeshaho mu buzima bw'impunzi naho ico kigo cashinzwe kubera impunzi z'abarundi ukirongoye avuga ko n'izindi mpunzi zituruka mu bindi bihugu nka Kongo canke ahandi bibonetse ko bafise ibimenyetso vy'ihamuka bakigwa iki kigo nacyumvire cyane cyane kubera impunzi z'abarundi ariko hari n'izindi mpunzi nk'isaba Sudani barahari hari izindi mpunzi z'abasomali baratujya tubabona ngaha hari impunzi z'abakongomani tujya tubabona ngaha turashaka ko abandi banyarwanda abandi barundi abandi bantu bose bari mu rwanda bafite ubushobozi ko bashobora gutangira inisitive nk'izi ntabwo ibihumbi mirongo itandatu ari benshi cyane ku buryo tutashobora kubageraho cyane cyane abababaye cyane dushobora kuba twabageraho kandi tukabagirira akamaro hanyuma dufite n'indi gurupe ya microfinance kuko hari abo twaganiriye nabo cyane cyane nk'abamama baravuga bati twebwe turoma ya mbere ikomeye ni ukutabona icyo kurya no gukene tubaha inguzanyo y'ibihumbi magana atatu buri muntu aba dufite makumyabiri gushika ubu haracakirwa abarundi bagize hamuka baba mu bisagara cyane cyane kigali n'ahandi nka muhanga gisenyi na nyagatare yamara santere gira ubuntu ivuga ko ifise umugambi wo kwagura amarembo gushika mu makambi y'impunzi pierre claver n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo impunzi z'abarundi amajana abiri na cumi zari zimaze amezi atandatu zigishwa imyuga irimo gushona gukora amasabuni no kumwa ndetse no gukora imikate mu ikambi ya Rusenda iri muri teritwari ya Fizi bavuga ko baronkeje ibikoresho bidakwiye kugira ngo bashobore kubandanya bakora imyuga bigishijwe inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo nyuma y'igihe cy'amezi atandatu urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bo mu nkambi yo mu rusenda bari bamaze bigishwa imyuga y'ubudozi kogosha gukora imigati ndetse n'amasabune rumwe muri uru rubyiruko rumwe bigishijwe imyuga yo kogosha ndetse no gukora amasabune rutangaza yuko ibikoresho rwahawe n'ishyirahamwe rya adra ari bikeya mu buryo bizabagora kwifashisha mu gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe uyu ni ndakengurukiye eric wigishijwe kudoda amabase baduhaye ntacyo tuyamaze ngaha ku masaro kubera ngaha cyane cyane ngaha kuri amasaro ngaha ntabwo dukoresha amabase cyane kandi izi mashini zacu nta kuntu twozikoresha tudafise amapanu tudafise amabateri ibiyo byose ntabyo dufise ibyo ni ibintu bikuru bikuru kwanza mu masaro kuko imashini ntitwoyikoresha yonyine ata muriro dufise twese abantu kubanza bakatubazanira iyo panu bakatuzanira n'izo bateri bakatuzanira n'ibiyo kubwire tuze turakoresha kubera n'amaronje cyane cyane turayashaka harashobora kuza nk'abakiriya benshi bigasaba ko dukoresha zijya aronje umuyobozi userukiye impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda nibizi faustin agaragaza yuko n'ubwo adra yigisha urubyiruko kwihangira imirimo uru rubyiruko rugifite ikibazo cyo kubona ibikoresho byatuma bakora nta mbogamizi bafite ku bikoresho byose bagiye bazanira abantu bize imyuga hano mu nkambi adra nta kitari yagerageje kugira mu kuba mu gukora amasosiyasiyo atandukanye no kuyaforoma ibyo bagiye gukora mugabo ikibabaje ni uko mu byo bajya gutanga nta shyirahamwe na rimwe bigeze bahereza ibintu birikwiye kugira ritangire bijya bikorwa byabo neza bavuga ko bafise uburyo buke kandi bakabasigura yuko ngo umugore mwiza atanga icyo afise batanga ngo ibyo bafise hanyuma natwe ngo twame turaba ingene dushobora kongereza dutangire ino myuga batwigishije mugabo n'ubundi turi cyari ba ntaho nikora ntaho turi bugere tudafise abadusitena inyuma leo safari umukozi ushinzwe imyuga muri adra atangaza yuko bamaze guha ibikoresho urubyiruko magana abiri na cumi rwo mu nkambi ya rusenda na murongwe rwarangije imyuga yo kudoda kogosha gukora amasabune kandi ko no muri kino cyumweru hari urundi rubyiruko rwize iyo myuga ijana na mirongo ine bazaha ibikoresho mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwigira bihangira imirimo nubwo ubushobozi bwo kugurira ibikoresho bihagije abize imyuga bukiri bukeya kuri adara urazi ko saro ikeneye ibintu byinshi ariko amahera amahera bageneye buri muntu ni makeya cyane urebye ibintu biba muri saro aba ari ibintu bihenze ntabwo umuntu umwe yahita akora saro ahubwo ni uko abantu bishyira hamwe mu gihe kizaza bagatangira gukora amasaro yabo kuko nta mahera akwiye nyine yo kugura ibintu byose bigomba kuja muri salo rero ituma kuri bo babona ari bike nyine kuko ugereranije n'amahera batekanirije kuri buri muntu buri muntu atekanirije amahera mirongo ine urebye amahera mirongo ine yonyine agura nitondeze usibye uru rubyiruko adra yigishije imyuga yo kudoda kogosha gukora imigati n'amasabune hari urundi rubyiruko yigishije imirimo y'ubuhinzi ariko rukivuga yuko rutarahabwa amafaranga yo kuzagura ibikoresho by'ubuhinzi nk'uko byemezwa na Emmanuel Nsengiyumva umuhinzi wo mu nkambi yo mu Rusenda twe nk'abantu bakwaye na adra twaguze formation yo kwiga kurima nubwo twahombye ariko turasaba badusohore nk'uko basohoye abandi abandi baragerageje buri muntu abagiye muri salo de coiffure salo de bote kutire barabahaye kandi dolari buri muntu yuko ugura ibikoresho she kubandanya akazi kabo nabwe turasaba icyo wabona ko cyoshoboka cyose baduhe natwe tubandanye imirimo yacu yo kurima Leo Safari ushinzwe imyuga muri iri shyirahamwe avuga yuko abigishijwe ibijyanye n'ubuhinzi ibo bakemuye ikibazo cyabo babagurira imbuto zo gutera ndetse babashakira n'imashini yo kubahingira mwamenya yuko usibye ibikorwa byo kwigisha imyuga ishyirahamwe rya dara rikorana n'impunzi z'abarundi zo mu rusenda n'imurongwe iri shyirahamwe kandi rikorana n'izi mpunzi z'abarundi muri gahunda yo kurengera ibidukikije aho basimbuje inkwi ibizuku nubwo impunzi zikora ibizuku zitotombera iri shyirahamwe ko rijya ritinda kubishura vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda mu ntara kivu y'amajyepfo vedaste ngabo warakenuye nk'uko mubimenyereye iminsi yose nkano mango n'inkuru iri kwiranurwanurwa ku mbuga ngurukanabumenyi uno munsi tugaruka ku bijyanye n'interano y'amatora imirije mu burundi ikete umushikiranganji w'indero yandikiye abayobozi bo mu ntara muri ico gisata ribibutsa gutoza iyo ntererano bose ntibaritahuye kumwe diane ndonse bujumbura aducukumburire mwikete umushikiranganje w'indero yandikiye abayobozi ku rwego rw'intara itarike zitandatu z'uku kwezi yababwiye ko hibonekeza indongozi z'amashure ziriko ziranjanjwa ku gikorwa co gutoza intererano y'amatora abasaba ko bakwiye gushiramwo inguvu bivuye inyuma kugira ngo ico gikorwa kigende neza kuri ibi bamwe ntibabitahuye neza nimba ayo mafaranga asabwa abanyeshure canke asabwa abigisha akarorero n'umuyobozi w'ishure rya lise ya shombo aheruka kuyatoza mu baregwa biwe nk'uko byavuzwe mu makuru yaciye ku iradiyo y'igihugu ariko rero ababyeyi bavuga ko batamenyeshejwe ko abana babo bari mu bazosabwa iyo ntererano Edouard Ndikumasabo arongoye komite y'abavyeyi barereye ku mashure yo mu Burundi abavyeyi nitweze tubwirwa iyo decision yafashwe na ministeri yuko abana bakwiza gutanga amafaranga kuko abo bana batanze amafaranga n'abavyeyi bayatanga si abana kuko abana nta kazi bafise abavyeyi nabo mu gutanga ayo mafaranga bafise ayandi babasabye ko babwiza gutanga ku vyerekeye amatora none vyoshoboka gute ko batora bagatangisha amafaranga abavyeyi bagasubira bagatangisha amafaranga abana ibyo by'uko abana batanga amafaranga y'amatora mu by'ukuri ntivyabwirizwa kubaho kuri ivyo twarondeye umuvugizi mu bushikiranganji bw'indero juma edouard kugira ngo aduhe umuco ariko yashimye kutagira icyo abivuze ko turondeye umushikiranganji janvier ndirahisha telefone yiwe yahamagara ntiyitaba uko biri kose n'ubu nyene edouard ndikumasabo arongoye komite y'abavyeyi avuga ko ayo mafaranga atayo bashoboye kuronka ubwa mbere abantu barakenya ubwa kabiri abana tubatangira amafaranga menshi menshi byerekeye minerval uniforme ibintu byose byerekeye kubaka mu mashuri batubwira nidukotize tugakotiza amafaranga badusanga amafaranga dutanze n'amafaranga arenze urupimo amafaranga tutigeze twimbira ko twashobora gutangishwa ababyeyi rero kibagoye ni ingena baronka ayo mafaranga uko kuvuga ko abadepaye n'abadirekiteri b'amashuri basabwe kugira ngo bagerageze ko abana bose batanga ayo mafaranga harimwo ikintu kizogora abana bazoheba amashuri bazota amashuri bahebe kubera guko babuze ayo mafaranga yo gutanga bareke gukora ibibazo bareke kubandanya amashuri hama tube dusubira inyuma urumva n'ubuhombe butavugwa kandi ubuhombe bumwe buteye ubwoba ishyirahamwe fenadeb riharaniye agateka k'abana ribona ko ari ukwaka uburenganzira umwana bwo kwiga mu gihe yo kwirukanwa kubera iyo ntererano ivyo bikaba binaciye kubiri n'amasezerano agenga agateka k'abana yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda mu ngingo yayo ya gatatu asaba ko inyungu z'umwana zikwiye gushigwa imbere y'ibindi byose nk'uko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi bavuze kuri iri kete risaba abayobozi b'amashure gutoza intererano y'amatora dore kuri uyu yavuze ati emwe ababyeyi tugifise abana biga turageramiwe uyu nawe ati mbega yemwe none abana burya bararonka amafaranga dusome n'uyu yanditse avuga ati burya ibintu bitera bikomera indongozi zacu zirakwiye kwitwararika kugiranira imigenderanire myiza n'abasanzwe batanga amafaranga afasha mu matora ahandi ho tuzohasiga amabwena n'amajigo tugarukirize kuri uyu yavuze ati ntibakora ibishoboka ahubwo nyabuna banagura indero mu mashuri nayo ahandi ho bazibuka kuyora basheshe i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse no kuri duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwategure mwongera mushikirizwa na jewe diane nahazuye yakoze makbiri ya biro yegeranije amajwi hamwe na ingenieur joe yayashikanya iwanyu twe mituti mubandanye kuranirwa mu banyi no mu byanyu